murakarama
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi
Every man got the right to decide his own destiny. And in this judgment, there is no partiality.
abakunzi badusangira ijambo ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku gihugu cya zimbabwe ni igihugu kiri mu majyepfo y'umugabane wa afurika robert mugabe yabaye umuyobozi wa zimbabwe kuva tariki cumi n'umunani y'ukwezi kwa kane igihumbi cya magana cyenda mirongo inani nyuma y'uko zimbabwe yari ihawe ubwigenge n'igihugu cy'ubwongereza ni nyuma y'uko yaratsinze amatora y'igihugu amugira minisitiri w'intebe tariki ya kane y'ukwezi kwa gatatu muri uwo mwaka uwo mwaka kandi mu kwezi kwa kane nibwo umuryango sadeke ni umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya afurika y'amajyepfo watangijwe mu murwa mukuru rusaka wa zambiya ni hambere ku batwumva abenshi mu badukurikira muri uyu mwanya bari bataravuka ariko dusubije amaso inyuma gato ku bari mu rwanda nibura umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani urugendo ruva mu mujyi wa kigali rugera i butare rwari hagati y'amafaranga magana abiri mirongo itanu na magana atatu bitewe n'uko ukoresheje imodoka y'ikamyoneti takisi nibwo zari zikiza cyangwa se bisi z'ikigo cya notarakome uwo mwaka kandi ni hafi umwaka umwe wari ushize village urugwiro iri ku kacyiru yari imaze kuzuzwa village urugwiro yubatswe kugira ngo yakire inama mpuzamahanga yahuzaga ubufaransa n'ibihugu bya afurika ni inama ya gatandatu yabaye mu kwezi kwa gatanu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda muri uwo mwaka kandi w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani tariki ya kane y'ukwezi kwa cumi na kumwe nibwo ronald reagan yatsinze mu matora uwari perezida jimmy carter noneho reagan aba perezida wa mirongo ine wa amerika icyo gihe kandi umwaka wose wari ushize igihugu cya iran gifashe kigaruriye ambasade y'amerika i teheran kigira imfungwa abadiplomate b'abanyamerika magana ane mirongo ine na bane mu kwezi kwa gatatu kandi uwo mwaka wa mirongo inani nibwo uwari perezida wa amerika jimmy carter yatangaje ko leta zunze ubumwe za amerika itazohereza abakinnyi babo mikino olympique yagomba kubera i moscow mu burusiya ku bakurikira kandi amateka n'amakuru muri uwo mwaka mu kwezi kwa cumi tariki mirongo itatu n'imwe guverinoma y'igihugu cya polonye nibwo yemeye ku mugaragaro sendika y'abakozi yitwaga solidarite yari iyobowe n'igihangange reci waresa waje nyuma kuba perezida w'igihugu cya polonye ni hambere kuva icyo gihe cyose rero perezida robert mugabe niwe wari uyoboye igihugu cya zimbabwe kugeza ejo bundi abasirikare bafashe iya mbere bati ibyo bigomba guhinduka abanyazimbabwe benshi bafite icyizere cy'uko ibintu bizasubira kuba nka mbere mu buryo bwihuse kandi buboneye abayobozi b'inzego zinyuranye muri zimbabwe areba ishyaka rya zanu pf riri ku butegetsi ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu ishyaka rya mdc ndetse ari abayobozi b'abasekombata bo muri zimbabwe bose kugeza ubu barasaba ko perezida robert mugabe yakwegura akajya ku ruhande zimbabwe ikabona undi muyobozi mu gihe dutegura iki kiganiro ariko cyadusangira ijambo hari byinshi bitarasobanuka muri zimbabwe ku buryo abanyazimbabwe benshi bari mu cyeragati ntibazi uko ibintu biza kugenda gusa hari ibiganiro hagati y'ingabo za zimbabwe na perezida robert mugabe ubwe bafashijwe n'igihugu cya afurika y'epfo ndetse n'umuryango wa sadeke umuryango sadeke ni umuryango uharanira amajyambere w'ibihugu bya afurika y'amajyepfo watangijwe mu kwezi kwa kane muri mirongo inani utangirizwa i rusaka umurwa mukuru wa zambiya nibwo perezida mugabe yari akigera ku butegetsi ari minisitiri w'intebe wa zimbabwe yigenga bwa mbere ese ibibera muri zimbabwe byakumvikana bite ku batuye afurika byakumvikana bite ku batuye akarere k'ibiyaga bigari byakumvikana bite mu bayobozi b'ibihugu byakumvikana bite ku rubyiruko rurebwa n'ejo hazaza turavuga abanyazimbabwe bavuga ko igipimo cy'ubushomeri cyazamutse ariko hirya no hino ku isi ikibazo cy'ubushomeri ikibazo cy'ubukungu bugenda bukendera ikibazo cyo kutizera ejo hazaza cyane cyane biturutse ku buyobozi ni ikibazo abenshi bibazaho ibisubizo si byinshi ariko uyu munsi turatumira impuguke mu nzego zitandukanye ebyiri n'abanyarwanda twatumiye kugira ngo tuganire ku kibazo cya zimbabwe n'isomo byaviramo abandi bayobozi ku mugabane wa afurika ndahera ku mugabane w'uburayi twatumiye matata yosefu nkaba umuhuzabikorwa w'ikigo kirwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu rwanda mu gifaransa amagambo ahinnye kiriri santire de lute kontorore infinite injisito rwanda ndabasuje cyane bwana matata yosefu ikaze kandi mu biganiro byacu Eh, birakomeye nawe ndagushuje twatumiye ku mugabane wa afurika Eh, murakoze nitwa ndorimana semana nkaba nari umunyamakuru mu rwanda ndabasuje namwe cyane bwana ndorimana simana murakomeye ikaze kandi Eh, turaho turakomeye tubwire muri make wowe ibiri muri zimbabwe kuri uyu munota tuvugana ubu ni ikintu wakiyute ubundi biriya bintu ku ruhande rwacu twabonaga ko byari ibintu byari byitezwe ukurikije ukuntu politike yo muri kiriya gihugu yagiye igenda yari ifite umusaza eh, urebye ugereza imyaka mirongo icyenda n'itatu ariko akaba yumvaga ko agomba go- kuzapfira ku butegetsi ndetse yaratangiye no gutegura uburyo yasimburwa ngo n'umugore wiwe mu gihe yaba avuyeho Eh, ibyo rero bikaba atari umwihariko wo muri kiriya gihugu cya zimbabwe gusa kuko tuzi ko no mu bindi bihugu bya afurika usanga abaperezida benshi bagenda bagaragaza ko i- igihe baba bapfuye ubutegetsi bwagombye gusigara mu- mu nzu yabo ni ukuvuga ba- bagenda bategura abagore babo bamwe abandi ugasanga barategura abana babo Eh, hanyuma rero biriya byabaye hariya ni ni ingaruka y'uko nta n'amatora yahabaga kuko akenshi uriya musaza yagendaga yiba rero ni ibintu byari bitezwe nk'igihugu gifite abaturage benshi bize batekereza eh, byanze bikunze byagaragaraga ko batazakomeza kurebera ibintu nk'ibyo harimo a- a- abanyakuri bashobora ku- kuzabona ko ibyo bintu bikabije bakagira ukundi babigenza ndabashimiye cyane bwana matata mwe muri ku mugabane w'uburayi mureba kiriya kibazo cyo muri zimbabwe ibyagaragaye uburyo ziriya ngabo zageze aho zikavuga ziti ibi birarambiranye reka perezida robert mugabe ajye ku ruhande mwe mwabyakiye mute nkanjye ku giti cyanjye nk'umuntu wemera imbaraga z'uburyo bushyashya bwo bwo- bwo kuba wahindura ibintu muri no violence mu mahoro udak- udakoresheje ingufu za gisirikare byari kuba byiza uriya musaza iyo avaho mu matora yewe byaba na ngombwa agategura umusaza agakora amatora yumvikana yumutse kuko ishyaka rye rya- ryatumye ubu igihugu cye kijya- kibona ubwigenge kikigobotora ingoyi y'abazungu bakiyoboraga nk'akarima kabo iyo nawe amenya yuko ari abo bazungu bavuyemo ari n'abo n'abenegihugu bari ba- ba- bikukiye babonye ubwigenge iyo amenya ko abo bantu bose umuntu adashaka kubayobora nk'uyobora abacakara nkeka yuko byari kuba byiza iyo bihinduka bitagiyemo abasirikare ikibazo rero dufite ni uko hagiye haba kudeta hose za gisirikare abasirikare bagumye ku butegetsi fata yewe no mu rwanda iwacu mfite impungenge ko bariya basirikare bakoze iriya kudeta bashobora gufataho ingwate abantu bo mu ishyaka rya zanu eh, bakavuga bati ishyaka rya zanu niryo rigi- rigitegeka niryo rikiyobora bikamera nka biriya by'iwacu bya fpr isa nkaho ari igipampara eh, ikayoborwa n'umuntu umwe wica agakiza agahohotera abantu bose akaba nta n'umu- nta n'umuntu umugira inama uha- uhaba bwana ndorimana mwe murebye aho zimbabwe ndavuga ku mibereho y'abaturage uko igihugu cyagaragaraga imbere y'amahanga ndetse n'akarere mubona aho byari bigeze n'uriya mukambwe mugabe hari ubundi buryo cyangwa se izo mpungenge bwana matata azamuye namwe murazifite ko hashobora kuba haboneka ubundi buryo butari igisirikare murakoze cyane tubanze tubwire abadukurikiye ko eh, ibintu bitarasobanuka ko bamukuyeho burundu cyangwa eh, akiri perezida ariko aho igihugu cya zimbabwe rero cyari kigeze ni hehe nk'uko tubikurikira eh, shomazi ni ukuvuga abantu batagira imirimo urubyiruko rurangiza amashuri rutagira imirimo ngo rwari rumaze kurenga eh, urugero ndetse bamwe bavuga ko byari bimaze kugera kuri mirongo icyenda hafi ya- y'urubyiruko rubona rurangiza amashuri ariko ntirubashe kubona icyo rukora zimbabwe ifite ngo impunzi miliyoni zirenga ngo mu gihugu cya afurika y'epfo ifaranga ryari ryarataye agaciro mu buryo bukabije cyane ku buryo ubuzima bw'abanyagihugu muri zimbabwe bwari bugeze mu by'ukuri ahantu habi mu by'ukuri uretse abari basigaye bamukurikira gutama naho ubundi byagaragaraga ko igihugu kigejeje habi cyane ku muntu uwo ari we wese wize cyangwa usobanukiwe ataragikwiriye kwihanganira ibyabaga muri kiriya gihugu bwana matata twakunze mu biganiro byacu byinshi cyane kujya tuvuga ibibazo bireba umugabane wa afurika abayobozi badashaka kuva ku butegetsi cyangwa se badashaka kuburekura na gatoya bagahitamo kwiba amatora bagahitamo gushyira ku ruhande aho batavuga rumwe nabo bakabafunga bakabatera guhunga ubundi bisaba iki kugira ngo umutegetsi yumve ko igihugu ari cy'abanyagihugu ko agomba kugira icyo kugira ngo ayobore n'abandi bakaba bash- babona uburyo bwo kuba bayobora binyuze mu nzira nziza I- inzitizi ni iyihe inzitizi nkunda kuyivuga ku maradiyo iyo umutegetsi cyangwa iyo umuntu agiye mu butegetsi atajyanwa no kugira ngo afashe abantu afashe sosiyete ku- kuoruganiza nk'uko bavuga ko la politiki serari doferi vivre les gens ensemble ni ukuvuga ko muri politiki umuntu iyo utajyanywe n'iku- utajyanywe n'ineza y'abaturage ujyanwa n'umururumba n'indambi yawe icyo gihe rero iyo uri umu- uri umunyamururumba n'indambi yawe ugenda uri umujura birumvikana ko umujura nta kintu cyiza ashobora gukorera abo yiba kuko aranabica cyangwa se ah, akabatera iheruheru Eh, hagira ukopfora abashije nka kuriya wenda bimeze mu rwanda Eh, umuryango wa rwigara wari warashoboye kugera imari ugeraho wajya kumva ukumva bisha umuntu umuryango wawe azabata ahubwo turasenya n'ibyari bihari umuryango wawe kuko utariko ibi bintu bigomba kurinduka bata ahubwo mwaciye nk'amabere murafunga nka mugabe nafata urugero yatangiye avuga ati turarwanya akarengane kakorwaga n'abazungu ku gihe abazungu aribo bayoboraga kiriya gihugu bikubiye byose yari yatangiye ibintu neza akora intambara amara gufata ubwo butegetsi niwe muntu wa mbere wagombaga kuwuvaho hakiri kare urabona tugira amahirwe ko mu bihugu byo muri afurika habaye umusaza mandela washoboye kuvuga ati ngenda akora manda imwe barimo kumusaba ahubwo ntiyashaka no kujya kuba perezida Eh, tuzi urugero rwa rwa gandi rwa mahatma gandi muri ende twebwe icyo tuzira muri biriya bihugu byacu ni nacyo wenda uwo musaza eh, Ati Mugabe mugabe azize ku- kuko ntabwo nigeze menya neza ngo nkurikirane menye irengero rya mugenzi we kuko barwanye ari babiri hari soswankomo hari na robert mugabe ntabwo nzi niba Soswankomo atara- atarapfuye nabi cyangwa atarapfuye muri pirizo cyangwa se atarapfuye ari mu bukene arenganye cyangwa se bataramutse kandi nawe yararwaniye yaraharaniye ibyo bikagaruka muri kariya karere nko muri angola za kwa savimbi wabonye ukuntu savimbi na dos santos barwaniye bagateza akaga igihugu cyabo wabonye ibyabaye mu burundi n'ubu ngubu bikaba bi- bishobora kongera gusubiramo wabonye ibyabaye byonyine mu ntambara y'u rwanda eh, kubera impunzi zari zivuye i bugande nazo zikinjira kuriya ku ngufu urabona aho zigejeje igihugu mu mu gucunga nabi ibi bya leta byose kugeza igihe n'abanyarwanda bose bahunga mu moko yose ikibazo cya mbere umuntu agira cyo kujya gufata ubutegetsi umuntu ajya gufata ubutegetsi ashaka iki? niba ujyanywe n'inda yawe uzabikora nabi uzakora neza nk'abandi bantu bose b'ingegera b'amabandi nicyo kibazo gihari mugabe rero wenda ubwa mbere ashobora kuba yaratangiye avuga ati ndabohora igihugu amaze kugera aho araryoherwa noneho akagira abo bita eh, ingabo zimukikije ibisahiranda abaje baje gushakisha ibyo kurya ibyo kumira bunguri abo ngabo bakaba bashobora kuba aribo bamutaye muri uriya mutego o, ari nabo wumva abasirikare bavuga bati twe tugiye kumukiza bya bisambo bimukikije ari nabyo bimuhuma amaso bigatuma igihugu kimaze kugera ahangaha ubwo bwana matata ariko ikibazo nanone ni uko akenshi iyo abategetsi batsinze ku butegetsi hakagira ikintu kibi kiba cyatuma babuvaho nabi rimwe na rimwe ni uko usanga abantu bavuga ko abantu bari impande zabo bakikije ko ari bo babarushye kandi n'abo bategetsi mu by'ukuri baba bareba ikibazo uko giteye bwana semana mwe mubibona mute mu by'ukuri ikiroha abategetsi ni iki kugira ngo ibintu bigere nk'aha murakoze cyane hari ibintu bibiri icya mbere ni uko eh, politiki zo muri afurika ugiye ku butegetsi umurya- ahita ashyira umuryango w'imbere cyangwa ubwoko bwe imbere noneho abandi bamukikize bageraho bagatangira kumusenga akaba nk'imana akabura wa wundi wo kumwibutsa ko ari umuntu nk'abandi yari umuntu usanzwe ku rundi ruhande rero hari abandi baba barakandamijwe eh, ari bo twita abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagerageza gushaka uburyo ibintu byahinduka abo rero hano muri afurika imvugo zabo nazo ziba ziteye ubwoba baba perezida baba bari ku butegetsi mu by'ukuri umuperezida yaba ari ku butegetsi abasesagura imitungo y'igihugu ah, yica abantu bamwe abafungira ubusa bamugaza hari n'abakenesha mu by'ukuri mu buryo bukomeye noneho ba bandi baba bavuga ko nabo bashaka kuzasimbura nawe ku butegetsi baraza badafite imvugo ihumuriza buri gihe bakamwumvisha ko ahantu aherereye aho akwiriye ari gereza agomba kuzafungwa agomba kuzakamirwa eh, nk'urwo yakaniye abandi izo mvugo rero zikaba zirakarishye zigatera bene uwo mutegetsi ubwoba hari ikindi kiyongeyeho ni fanatizme ikunze kuba mu by'ukuri muri afurika ntabwo ibintu by'impinduka bishingira ku bitekerezo bizima ahubwo biracyashingira ku bwoko biracyashingira ku turere biracyashingira ku bintu nk'ibyo mu by'ukuri eh, bidafite a- aho bihuriye natanga nk'urugero Yego.
nk'ubu muri za mirongo icyenda n'angahe mu rwanda uwagiriwaga nabi n'ubutegetsi yabaga yafunzwe yishwe cyangwa yahuye n'ikibazo runaka eh, bavuga ati uriya ni igiterahamwe uruhande rumwe rukumva ko ari ibyo ari igiterahamwe cyahuye n'ibibazo umuntu ari we wese akitwa gutya biraza bigeze muri hejuru yo muri za bihumbi bibiri na kangahe bamwe mu bafatanyije na perezida kagame wo gufata ubutegetsi nabo batangiye guhuga n'ibibazo nk'ibyo ngibyo byaje guhinduka ati uriya ni igipinga bakatangira kubyumva nk'aho ari ibintu bisanzwe ko ibyo bintu byamubayeho eh, byari bikwiriye ubu noneho eh, u- ugirirwa nabi wafashwe wafunzwe wasenyewe wagize gute abantu barakwibwira ati uriya ni ikigarasi bakumva ko ibyo ni byari bisanzwe ariko ntibabashe kureba ko nabwo amaherezo birimo bigenda bibageraho gahoro gahoro birimo bigenda bibageraho iyo fanatizme rero nayo eh, iri mu kintu gikomeye cyane gituma eh, ubutegetsi muri afurika bubasha gukora nabi kuko muri iyo fanatizme habura n'umwe ushobora kuvuga ati nyamara ibi bintu turimo dukora ibi bintu birimo biba ntabwo ari ibintu biri gushyigikirwa muri kino gihugu cyacu Ndab- ibintu rero bigakomeza kugenda nabi abantu babikomera amashyi abantu babiririmbira abantu baririmbira umutegetsi kandi babona ko aho arimo aganisha igihugu ibyo arimo akora atari byiza bita- atari ibyo gushimwa ariko kuko biba bitabagezeho abo bafana nubwo biba bizabageraho baba babyirengagije ibyo rero uko kugenda kuko bakomera amashyi uwo mutegetsi mukuru nabyo biri muri bimwe bye- biteza akaga muri ibi bihugu byo muri afurika ndabashimiye cyane muzamuye ijambo nari ngiye gukomozaho bwana Ndorimana Semana iryo jambo ryo kwa amashyi n'abafana basa nk'aho ari mu kibuga cy'umupira abantu bogeza umukinnyi w'imena eh, uri imbere y'abandi batikomereza aho ariko bari ko bariramo ariko ikibazo nyamukuru kinini cyane mu bihugu byinshi ni uko imibereho y'abaturage ubuzima bw'umuntu usanzwe umuturage ndavuga mu nzego n'ingeri zose cyane cyane mpereye ku rubyiruko iyo rudafite akazi mu gihugu ni ikibazo bwana Joseph Matata m- mubona mu by'ukuri impamvu abayobozi ndavuga mpereye kuri perezida ku baperezida b'ibihugu kuki batum- batumva neza ko gufasha urubyiruko n'abandi bantu bose kubona imibereho myiza bakabona akazi atari ukubiririmba gusa kubera ko bamwe mu bari ku butegetsi babonye iyo myanya bakabona akazi n'imibereho myiza mubona ikibazo itera ari iki Izi ya mbere ni uko kuri iyi si mu muco w'abantu agahawa kari ku wundi gahandurika kubona abantu bagira ubutwari bwo kwishyira mu mwanya w'abandi bakishyira mu mwanya w'abarimo kubabara bakishyira mu mwanya w'abashomeri bakishyira mu mwanya w'abantu badafite aho batura cyangwa se badafite ikibatunga ngo bavuge bati aba bantu barababaye ikibazo cya mbere dukunze kugira nk'uko ibyo bya fanatizme byo kujya kuramya umuntu kubera ko wowe wenda yaguhaye uburyo n'icyo urya ndibuka ko mu rwanda bajyaga bavuga ngo umuntu bamubikiye imbehe cyangwa se ngo umuntu bamuhaye imbehe ugasanga aho kugira ngo umuntu avuge ngo aje gukorera igihugu cyangwa bamuhaye akazi agakwiriye ibintu byose bikitirirwa imbehe icyo ni kimwe mu bibazo o, wenda by'umuco mubi twaba dufite mu karere hariya wo kumva yuko umuntu wariye agahaga adashobora kumva umerewe nabi abana bafite urubyiruko bariya bonye bose wabonye baririmba mu gihe cy'amatora mbese nafata nk'urugero wabonye abantu ba- bagiye kuririmba no kwakira umukuru w'igihugu mu rwanda mu bintu by'amatora abenshi ni urubyiruko rudafite akazi ariko ababa bari kuba- kuririmba ibyo byose banatera ba- banatera izo ndirimbo bo baba bagafite cyangwa babahaye icyo kurya uwo munsi ugasanga bibe- bimeze nka sinema cyangwa bya bintu byo gutaha ubukwe ibibazo nyakuri byugarije abaturage ntihagire umuntu n'umwe ubikomozaho ahubwo bakaririmba ibyiza bitanahari nka kuriya mu rwanda baririmba amajyambere kandi inzara inuma bakaririmba ngo imizu amazu y'imitamenwa n'ibindi kandi abantu badafite aho batura n'uwubatse akondo ke bagenda bakagasenya umuturage w'umuzunguzayi washatse ikiyagaburira abana be bakamuhondagura ntibumve ko ari igihugu cy'abakene ahubwo bakaba baragifashe nk'aho ari igihugu cy'abakire none se turebye iki kibazo cy'imiyoborere turebye ibi birimo kuba muri zimbabwe byabaye kuri eh, perezida robert mugabe nuko kugeza ubu tuvugana eh, ntago twavuga ko hari ikibazo kiremereye cyamubayeho amasomo tuvuge ari abaturage basanzwe cyangwa se cyane cyane ari abayobozi mu nzego zo hejuru bakura ku bibaye muri zimbabwe bagafungura amaso bwana semana ndorimana ni ayahe mwatubwira urakoze cyane nabanza gutanga urugero rwo mu gihugu cya kongo Eh, ndibuka mu gihe cya perezida mobutu eh, hari indirimbo baririmbaga twaririmbaga twaririmbishwaga mu iringara yavugaga ko ngo umuntu wese wumva ko mobutu azava ku butegetsi yibeshya umuntu wese wumva ko metere izagwa eh, izavaho ngo aribeshya cyane iyo ndirimbo twarayiririmbye Biratinda.
igera naho ifaranga ry'igihugu rigeza eh, kuri miliya hari inoti ya miliyoni eshanu ndabyibuka icyo gihe inoti nkuru yari miliyoni eshanu ni hambere abantu babona ko ibintu byadogereye ariko tukaririmbishwa ko mobutu azagumaho ndetse kubera ko yari afite ubushobozi bwo kwica no gukiza mu gihe cye hari abantu bumvaga ko bafite n'ubwoba ko aho bari bose nubwo baba bari mu nzu mobutu abumva ariko byaje kugira gutya mobutu aratembagara mu buryo abantu bose biboneye mu minsi yashize ni urugero rwumvikana kwa- muri zimbabwe naho muri zimbabwe naho ibintu byagaragaraga ko uriya musaza eh, mu by'ukuri atagishoboye ndetse akiba amatora rimwe na rimwe kivangira ibi- bigatangazwa ko yatsinze ariko mugabe akanga kuva ku butegetsi akabiguma akagumaho bakumva ari ibintu eh, bisanzwe ndetse hari miliyoni y'abaturage bahunze ariko abarimo imbere kuko bakiri ku butegetsi cyangwa bafite ibyo eh, bakura muri ubwo butegetsi bw'uwo musaza bagakomeza gukoma amashyi ndetse ubu ngubu bavuga ko nubwo afite imyaka mirongo icyenda n'ibiri cyangwa n'itatu ko umwaka utaha yari kuzongera kwiyamamaza indi manda y'indi myaka itanu nyamara babona ko nta kintu agi- agi- agishoboye ariko ubu ngubu byanze bikunze nubwo bidahindutse ariko birimo biratanga eh, biratanga ikimenyetso birimo biragaragara birakira abantu amarenga ko nawe ibyiwe nk'umuntu wategetse igihe cyiza yakagombye kugera igihe akavuga ati ndananiwe nimutore undi mumushyireho ariko biragaragara ko ari buveho nabi hariya rero iwacu naho hari abaririmba nyine bakaririmba mm, eh, ngo muzehe wabo bakaririmba ibiki n'ibiki bakumva ko ishyaka riri ku butegetsi rizakomeza kugumaho iteka bakumva ko eh, ndetse muzehe wabo navaho wenda umugore we azafata ndetse Uravuga- arabategereza uravuga mu abatangiye Rwanda?
gutekereza ngo umuhungu we eh, ibintu nk'ibyo ngibyo uravuga mu rwanda Eh, ndavuga mu rwanda abatekereza ko adashobora kuzasigira ubutegetsi umugore wiwe azafata ndetse n'ibitari ibyo ngibyo umwana wiwe ngo ashobora kuzafata ubutegetsi bigasa naho ubwo butegetsi bwabereyeho umuryango umwe byo nababwira ko twagiye tubona ibyo byabaye muri za cote d'ivoire tubona ibyabaye muri za burkina faso tubona ibyabaye mu misiri tubona ibyabaye muri congo ibintu byanze bikunze igihe kigeze birahinduka kandi byakagombye gutegurwa ko ibintu byahinduka neza aho kugira ngo abantu bagendere mu munyenga wo gufana ibintu bikazahinduka nabi kuko bigira ingaruka ku buzima bwose bw'igihugu ku munyagihugu uwo ari we wese ndetse hari n'igihe bifata igihe kirekire ibintu bitarajya mu buryo ibintu bikidogereye muri iki gihugu kubera iki kubera igihe bari bafite yo gutegura ibintu neza gutegura ko ubutegetsi bwahinduka mu buryo bwiza mu buryo bunogeye buri muturage ayo mahirwe baba barayipfushije bakagendera mu kintu cyo gukoma amashyi gusa hanyuma iyo bihombotse ni hahandi usanga bihombokanye eh, wenda umuryango w'umukuru w'igihugu waririmbwaga cyangwa bihombokanye abanyagihugu bamwe we akabasha kwigendera nk'uko tubibona muri somaliya ye ndabashimiye cyane bwana ndorimana semana kuri icyo gikura ayo magambo mutanze muri make yo kuzirikanwa nk'isomo namwe bwana matata iyo umuntu areba mu bihugu byateye imbere mu majyambere ndavuga no muri demokarasi usanga impamvu abanyagihugu bagira amahoro arambye ari uko bashyira imbere ikintu nakwita nka bibiliya yabo ko itegeko niryo mutegetsi isomo mubona abanyafurika ku buryo bwaguye ariko cyane turebye akarere k'ibiyaga bigari abavuga ikinyarwanda n'ikirundi ibisomo bakura mu byabaye cyaze mu birimo kuba muri zimbabwe ni ayahe masomo watubwira icyo nabwira abayobozi baba ari abo mu rwanda mu burundi muri kongo yewe no mu bugande eh, no mu bugande no muri kongo kinshasa aho hantu hose hari abakuru b'ibihugu badashaka kurekura bashaka kugumaho ngo kubera ko bafite ingufu za gisirikare bafite ingabo ziba zitera ubwoba abaturage bafite amashyaka akomeye eh, asa nk'aho yanize ah, demokarasi akaniga abaturage agacecekesha abantu bose cyane cyane abatavuga rumwe n'ubwo butegetsi inama nabagira ni ukureba uko abandi bagiye bavaho ba sadamu hiseni za kompawore kompawore wo muri burkina faso ukuntu yavuyeho abana bamwirukanye abasore bamwirukanye bakareba ukuntu mubarake yavuyeho muri ejibute nanone aba- u- abaturage bagiye mu muhanda baramwirukana bakareba ukuntu benari yavuyeho muri tunisiya bakajya bamenya kuva ku butegetsi hakiri kare kandi bakimakaza itegeko ku itegeko iyo baryubahirije bose rirabarengera cyane cyane mu gihe batazaba bakiri ku butegetsi nk'uko bimeze muri tanzaniya abakuru b'ibihugu bayoboye tanzaniya bose bavaho ntawe bahiga ntawe bafunga ntawe bahohotera ntawe bambura ibye nk'uko mu bindi bihugu bya demokarasi hano za buraya usanga umuntu aba perezida akazavaho abantu bakamwubaha bagakomeza bakamugisha inama rwose kuki abantu badakunda gufata ingero nziza kandi zihari umuntu ashobora kuyobora igihugu akakiyobora manda uko bijyanye n'amategeko uko yagenwe ukubaha abaturage cyane cyane mu gihe mu, mu gihugu hari hari politiki zananiwe kugenda neza politiki z'inzara z'ubushonji politiki z'uko udashobora kubonera abantu akazi ukamenya ko wari ukwiye guha abandi wenda bazagira ubushishozi butuma ibyo we byakunaniye gukora kuko ntawe ushobora ibintu byose ijana ku ijana nk'imana abo bantu bakagerageza kuvaho abo bategetsi bakagerageza kuvaho hakiri kare urabona mu rwanda muri kongo mu burundi hose hari umwuka mubi hari u- hari ukutishima urubyiruko ejo ejo bundi ushobora kumva rwagiye mu muhanda rukirukana abo bategetsi kandi rukabirukana nabi bakavaho nk'ibisambo kandi barashaka kuvaho nk'abagabo iyo umuntu yubahirije amategeko iyo umuntu yubashye abaturage akubaha inzego z'ubutegetsi bityo ashobora kuvaho mu cyubahiro kubera ko amategeko n'umuco mwiza mu bantu n'umubano mu bantu ari byo bituma abantu bashobora kubana mu mahoro bagasimburana ubuziraherezo nk'uko twas- twavutse tugasanga ababyeyi bacu babana tukabaho natwe tukabaho ntabwo byumvikana ukuntu twarangiza ubuzima bwacu abantu bareranywe barimo kwicana Eh, urugero nafata ni nko kubona nka biriya bya patrick karegeya na ba na ba kagame ugasanga umuntu mwareranywe umuntu mwabanye nka kayumba arimo kuguhunga urajya kumwica aho yahunze ibyo bintu ni ni umuco mubi ukwiye gucika abantu baba bakwiye kwemera kubaha abandi hagira ukora ikosa agahanwa n'amategeko kuko ariho aho kugira ngo umuntu yahinduke itegeko ahinduke itegeko nshinga ahinduke u- ahinduke umucamanza ahinduke depite ariwe ushyiraho amategeko ahinduke shefu de polise ahindukiwe n'umuganga mu bitaro kandi atarigeze yiga ubuganga usanga ibintu byose ari we urimo kubikora ibyo bintu rwose bikwiye gucika n'umuco mubi ndabashimiye cyane bwana joseph matata tuvuganye ari ku mugabane w'uburayi ashinzwe ikigo kirwanya umuco wo kudahana n'akarengane mu rwanda ndabashimiye namwe bwana ndorimana semana tuvuganye ari ku mugabane wa afurika namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi nongeye kubashimira kandi mbatumira gutumira namwe kwitabira ibiganiro byacu ku ijwi ry'amerika kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mukomeze mugire ibihe byiza